Hello, Hello my everyone. people. Always welcome to BCG's Always TV. welcome to BCG TV. Please, if today is your first time on coming across my channel, please don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever i upload any video you'll be the first to be notified my return is almighty god will bless you and for those that are sharing me out you are welcome Yes, so um, on the, my um, channel, I deal on celebrities, royal homes, entertainment, and so, please, politics, and Yoruba blog, Yoruba reaction. I react on videos like also. Video, God bless you. You are welcome to my you. channel. So, guys, please subscribe to this channel this and. hit on yes. the notification and bell thank you so much guys without wasting no time let's go also. on today's video please guys video always um, try and watch the video right to now? the end before leaving comment do not leave yes, comment by oh, title we must put our title we are youtubers we are bloggers who must put our title so try and yes, watch the video one, to the end video. okay and again so stop hate speech is not allowed on my channel without wasting no time guys let's go my people, i don come again Right? i they speak english i uh, they speak broken for my channel oh guys i don come I see di as una they see the uh title Now they see uh, the uh, eh? pictures of dis um videos so now i wan tok about a bad. I'm not about um papa opinion, eh, everybody the father-in-law for me? Queen Naomi. Now we want to talk about. You understand me? And um, the owner of Ife, guys. Opinion, yes, carry a sister. And may your days be long, your cap um, will long, your shoes are going to be on your left in old age in Jesus' name. And um, the so father-in-law to Queen Naomi, that is the father of the owner of Ife good evening, good morning, Since good afternoon, time, sir. God bless you. Our papa, lady, our grandpa, God bless you. Lara, so guys, let's go. So the other time. Opio. And when they talk, I say people name. they talk say only of if a papa. YouTube no they like am. So say, what waiting in there for? Opio. Well, not today no, for party. they go party. For one time. Or only of if a step mother. Right now, e get party. Waiting in there for yesterday. me talk am o. yesterday abi whether e sit down sit down. so as dem do dat party. dey wash e pikin marriage. i wash am. one don spoil two spoil. the third one. anger don already dey. when be say dem even uh, pikin come out for inside. so as uh, all of dem gather say because of anger. say because of say e eh, dey vex. the lady come dey mention. whether e no the this mercy. queen naomi whether I no reach to eh, be her eh, granddaughter she get I no be rich ah, because she get granddaughter when be like queen naomi. then go down and say. our grandpa daddy please the na um, america women from ilefe they say ah. they don't write letter go give am with oni of ife you understand me you say understand? the children say of Ile-Ife daughters of Ile-Ife you say i curse say from, uh, and if i curse you na united uh, states of america say the day for new Year. like me so my my correct people that time when that woman commit just make her ask because uh, eh, dem never get reply commit, um, we eh, see dey things still dey stand still. Oh, and we see they come out come dey talk am if there sir. is anybody god we hear when say he never commit this kind sin make dem cast Queen Naomi stone papa Nobody apologize we all say he begin go put na stamp wey dey catch uh, post for instagram thief. say he divorce the king yeah, he, he, he say sorry cash. he apologize to the palace oh, on behalf of see, right the daughter now and ah, we come hear say Ooni of Ife he come ready with chiefs to go collect im wife send people. he go announce for social media he don talk say make dem no go marry say because you and your daughter sa say because the uh, eh, disgrace some the palace say why she go go write I say to letter post and this ye ye Queen army yeah, yeye is your daughter granddaughter's age mate and then listen to am the sunday was mm-hmm. too your granddaughter age mate na she be personal e be like say e get personal this thing wey you dey do uh, is not okay so as i dey lis ten to her i come uh -uh. say abi the adika first wife come come there so wetin your senior son no first wife make dem dey throway love for am your daughters. Your na him e make am no get husband he no like only one uh, na him e marry that like, day uh, eh, and before uh, marry mercy. he take he don grow finish before he come marry that marry that day what they are doing is you understand me uh, yeye could okay only of ife uh, marry one one of that marry one. two na bigger be her no name pikin. i don forget her name no be her na queen naomi na e him come come born pikin When they go marry and the time they want wan marry queen anne you follow them go eh, there. Uh, mercy mercy mercy. daddy they say you follow them. dem take the thing so go mercy go queen anne place. say snatch the man. when they want marry am when queen anne say no you call the mother no be. to speak say, with the mother. he say he no be the woman friend. say make he, he talk to him pikin the man daddy say, daddy said the, the, the, that your son love he your pikin well well marry. he love your daughter well well live, but now the problem dey just because of say Queen senior brother intervene into the problem wey with the husband get abi no be senior brother e no reach to intervene since then now you come dey vex say e dey for quran say yes o oh. he said they root to you fit, if you fit take care uh, because he say he don call kabiyesi he don't talk with her his sister say What did dey happen make he take care of his sister he abandon his sister na so messy and that man dey take unto marry. You understand? And ah, you know. So many things uh, the personal head. People they say why they not go here? meet you tell you. So they you message know, even leave message for this stuff and say ah. You know about everything. I don't do you anything yo. Oh. I don't know. For many they months. Hear from one side, you don't hear from me. Mental torture. say the emotional the torture. They grand. Everybody knows say na that lady. He call the husband. Mercy He tell and say this one when they e happen e no good. Why he so come Now you are the married. Maybe I go stay she with like, you. I no wan stay another place. Too. Or she the <clears throat> eye me the man too. Husband not listing. You understand? Or the man don't want to national cake. They carry women. She wan share Ashley come the there. Come dey stay palace. Cake. Immediately just come because stay. that lady now. That day when he go stay long time for the palace. That day he can't change. They say where mercy for just All your attention come give am to Ashley. So the only thing I dey look with Naomi face again. Is for mercy Mercy for suffering waka come Quick on the Christ also cry. If you go outside, you no go happy. You face go dull. Party wey dem for invite We there outside, you sit down and own. What you going to do? like once you tell no say. I no go too do this one. There is fire on the mountain. Say something is wrong somewhere. Now Na wetin be that one? So wetin me party, get to tell people na make dem leave Mercy alone. Make dem let them see marry im because many want people to pray for pray you to be in that position sing for you iyalaje collect microphone for her mouth some people dey you no wan let her to sing for you you no wan let her to pray for you iyalaje dey follow dey drag you Is your sister dey drag you come house hey nobody know so na person wey dey bring you person wey you marry woman wey you marry so your sisters so women dey drag you even marry women yalaje dey drag you before. when be say yalaje na chief for palace e dey drag you eh, carry na you collect you collect the man for the woman your wife dey sing for eh? you yalaje collect microphone for im hand. So, Your wife dey pray so for you. Iyalaje dey overtake her. when he dey follow you for wife, back, you overtake her. Come go for the back. We now we now blind. We see road. We see oh, everything e happen. The, people go come say make I make I keep quiet. I no go keep quiet until the day when our because naomi and oni of ife go settle because me i know say very soon. about their father Because not and carry papa, The first person. I know. Rectify the mistakes. To marry two wives. And carry it father. I tell God so beg you. people. Try and enter. rectify the mistakes. One. Yeah, so my people. Of your son. I don't enter another Okra one. not the big pass the owner. The second one I He is the now. king, yes. You now are the father. Queen. If you talk with Naomi. your son, and uh, you know how long your son stay. And, uh, you know ah, how long how many years dey take monk am yoruba pipo dey monk am pipo wey come dey now he's my king don talk about my king pipo wey come dey talk so but you pipo mocked him before i was coming now to fight i be fighting this fight stop to insult the king stop to insult the king na so i go dey receive insult for people make hand. you go carry your wife now nah, oh, talk almost ah, all these young yes, Yoruba thank you people for everything guys you know from Manchester sometimes we dey tell from America say, yes, oh tell say go dey insult the king Uh, I will come out and say, please stop to insult the king. It's not say, good. Yes, so oh. it's not good because I love him and I love oh. the Queen Naomi. Kábíyèsí go see his son o. Oh. Kábíyèsí go. Uh, now uh, they eh, dey quarrel. take care of the peking, though, Yes, I tell una eh? that day na me talk am say kabiyesi dey take your queen go sit down e no go dey happy kabiyesi dey call and the time when queen ami newly marry oni of dey talk to pikin some people go come say eh, okay you know say you no dey happy why you dey make you go back yes because na your husband that is his place everybody on. say that is queen place i know that now if dem make up now everything will be changed say will change and loved her. And love the child and love the, the children that are talk. coming. The person said, "Is here for France. Say come here, sit down and say, do, do, do, do, do. No get Go carry picking, come out. Another one, Let me say, one woman. Ooni of Ife don dey cheat on Queen Naomi for a long time. That time when that Tibaton prophetess. If king dey marry, eh, yes. Uh, social media marry prophetess Tibaton. Stop to uh, cheat prophet, around. No be prophetess. You dey cheat her. You dey sleep around. Out, that woman with different kind of women for palace naomi born pikin he never tell another woman born for you naomi wan celebrate birthday um, instead of you to celebrate her i don't know if you call her um, private you did not celebrate her but you celebrated your little princess. Say one day since Whether all you this go how to say happy this, birthday, uh, different saga, we don't know. Different but we not dey there. I don't be rich. I don't know. Now wetin I know I to talk. That, but celebration to celebrate her names. in public you never say you never did. And the family. You know Kabiyesi you be man o. You be the king o. King of the whole Yoruba land. Kabiyesi did not come The senior king na you be Um, sorry na you be the baba of of oduduwa o the mother did not come out and papa his brother did not come out to ask anybody na you be our say, king papa na we na him dey help your daughter in law and your son your your your grandson i talk am e dey outside palace na me see come that day i say, say okay make your pikin no bring dem come back i take god say because he disgrace the palace say, so when dem tell you say see wetin dey happen na wetin you do put and because i know say they report to you say see quarrel see fight every see quarrel not be fight say they dey quarrel you talk wetin you come talk there is one particular if you talk put queen Army, no go comot na. me i be one if i want if you to talk to played, the to king be, your son queen naomi go no comot because our king needs somebody to I talk to him to tell him I the stand. truth that is why i'm always coming out to talk queen naomi I love Kabiyesi. When I come out to I talk, other people will talk. I stand Then maybe from fair. there, you will hear the video that will receive it. Gidigba. Before they tag him, I know they tag him again. <laughs> you understand me? Oh my God. So my people. I stand like that. Eh? I know they shake. People, different people. For them. They say, I, I think it's time for Queen to come back I mean, to the stand because I think Oni of Ife yes. visited Akure like he has sent his elder na when he take visit the Akure he sent yes. he sent let elders. me tell you something eh? the post when Queen Naomi write why the yes. whole uh, palace did was them. evil but say, Queen Naomi please they cannot pay say, for their sin you, you have to forgive again. them he said Avron today no be queen we know you understand yes. me and na me see dey talk am. Ah. that period i swear to god na me see talk am inami ah. was ready to come back. say some bloggers don right dey call am ex come scatter everywhere those winch wey dey for palace. Eh? the person wey dey call am ex olori. everything wey we dey talk all oh, na true. Me we, as we dey talk dey talk dey talk we ready problem. to come back my people not to say we lie we no lie eh, people when they come dey say shebi you say you want to reconcile why the kunami no reconcile my people we are saying your reason until they go write that letter come kunami for don reach how many days before he remove that poster na me to all my people. call am esolori you na god i tell you say i swear to you na when dem come go live with brother head say na my video na when him brother no collect eh, money no chop money dey only give him brother money take do boy hoe not project You na people project of boy hoe to build that house not to build the the building he no be anybody olori na correct people say he don divorce kabiyesi i just dey tell una small small small small truth for here say make i he be eh, eh, our olori ah, the lovers olori now i just come and now come talk am again na wetin she talk and na so we go dey talk am dey go until kabiyesi papa go take action you be papa na papa they fight for person na papa they stand for his pikin you of ife no get mother again yes not true you need to stand everybody we know sir. that but now daddy stand for oni of ife and the, your sister because your daughter in law go and bring your because your if grandson Naomi, Kabiyesi no get so that you can rob her Kam Naomi, rob him Queen Naomi no in the village where I came from grandfathers are very and fathers are very caring for mouth they support their son or their daughter say bitter kola please sir try and support your son nobody fit put honey for my make mouth things happen i go say i no wan honey in his life say, or over his marriage ah, failed marriage you know, try and correct them Now because Kabiyesi, they get problem even though listen to those American daughters of Ife that wrote you they queen love you and they love your son they love the queen and your son your your grandchild that is why they. Even we are talking the guys, we eh, love yeah, you we love Queen Naomi we love the KBC we love the palace to be now we won't be social media hmm. Now we know KBC please go and take your that wife that one i just that talk. place is not good for them right now Everybody your wife and your child I do the right thing for my husband house now I'm gonna go write letter Oh, I'll go court go tell uh, lawyer say i want to